distoleti jiri. Na good morning. Na good morning yo. Oh. Good morning oga. Oh wow, the state beg na muna answer. True. Uh, after many discussions yesterday based on wetin lalon talk for meeting and wetin mama chichi report for the meeting me and lalon koga deliberate for the issue so uh, the issue of cleaning una know na the cleaning and the washing the environment as una dey talk am Well, me and landlord decide say like this so the men go dey join anytime they like. Ha. na how you suppose hey. be be that. that one na lie ezigbo cash call. but but but na all of us here, the caretaker he talk say if we choose to and me i no choose to. <laughs> wait cherugodun o because this decision na for this yard and this caretaker no live for this yard so me i no gree o. Uh, eh, okay then if you no if, if you no gree hmm? if you no gree make una decide as na wan do am me i don comot. Um, yes thank you dey go thank you we will decide by ourselves uh, help us take the landlord o oh. tell him thanks ah for keeping to his word and eh, uh, repairing the toilet. Oh? okay no wahala no wahala go tell am. Uh, wetin be all this talk talk sef eh? all the name say who go sweep and who no go sweep shebi na the ladies and all the women wey dey this compound dey sweep tey tey since we don park on this compound. exactly so why una wan change am now now. iyamufu abeg help me tell am o. Oh e be simple, like say she no understand hierarchy and position of men in this house. hey bia iya omofuko wetin dey dey call your name biko biko biko if you no get better thing wey you go use your mouth talk shut up you no go please, just please, keep please, quiet make people wey get sense talk eh, eh for, for, this money. ìyá ìbò abeg abeg abeg o oh. no insult me o oh. máa rí mi rárá because if you do eh if you insult me this house this compound e no go contain me and you o. Oh. don't you people think it is too early for all this argument and noise ha my son never wake o. Shoo. Romoke say one more dear. Who be your mate for this compound where you talk say dey shout? <laughs> eh? You better make you watch your mouth o before I come meet you for where you dey. Come come do wetin before before you do wetin. Oh na tọtọtọtọtọtọ na the only thing wey you sabi wetin you wan do. O ti ye mi, o ti ye mi mama sisi i see say the two of una wan do attacking for me eh but make una come try am o i go show una say i be confam ọmọ èkó you go do wetin you dey craze you go do wetin ramaka you dey craze because we resemble mufu and ruka abi you go do wetin ramaka you dey craze na today i go comot that even with craft me abi win na oh, every time you go do tọtọ tọtọ tọtọ for eh na today you go dey do tọtọ tọtọ every time na only you dey do tọtọ wetin dey do you sef na me you dey call you e be like say e be like say something you wan fight wait na i go do wetin i go do wetin dey do you sef phone once you don reach. i get your time today o i get your time this morning you dey talk nonsense. her head go dey swell make you leave am you go know say i different pass up from all this your stupid stupid una dey waka up and down for this street i go stab you gbogbo bí ẹ báyìí ni màá gún bàjẹ́ màá bá tiẹ̀ jẹ́ gbogbo ara ni màá bàjẹ́ àbọ̀yẹ burú ni ẹbí ọmọ èkó today. You go show me. na today today. you go show me na today you go show me na today you go show me o. Yamufu, oh. eh? that elderly woman living opposite our house has been standing in front of your shop since to buy something. And if I may ask, what is the cause of this early morning conundrum? But first, to wait, Yamufu, please go and attend to that poor old woman. Ah, Ramoke, may I thank your God this morning, oh come out may you na may dey thank your god say god don save you this morning i for wound you you for wound you i for wound you yes wait mama go sell my car go back there wait for me mama go sell my car mama go sell my car mama sisi may you suffer for me i just said somebody is waiting for you yamu fi mama ti ẹjọ laarọ yọlọ sẹ mama go sell me leave am jare just leave this yeye wo mama make she carry her wahala dey go mama chichi it is because of you mama chichi it is because of you because as i dey like this i no care anymore before twelve pm today one person must die. ah no vex you know god forbid me that because i no understand the yamufu again for this god forbid that not in this house and romoke can i just ask you what led to this pandemonium this early morning. yeah chorugodi it is not uh, uh, it's not, not that is it not that good for nothing nnamdiko what what is his name. Eh? He is the same person that will that will bring all sorts of gas. Today will bring blue, next tomorrow he will bring black, next tomorrow he will bring he will bring green. Eh? with that his his two left leg bring bring different people in, into this and and then his made, you know that he employed in this compound will now come and be cleaning after him you know eh which kind of nonsense be that. it's okay hey. mama, mama chichi it is okay and please if i may ask where is nnamdi in all of this. he started everything you know eh that now he has gone inside and, unlock himself up he, he, i'm sure he's, he's there with another with another uh, uh, three-eyed girl. mama chichi it is okay don't throw insult abeg. the most annoying thing is i never even talk anything wey yamufu attack me i will only let this one pass because hmm, i never pay my rent if not this house for no contain me and yamufu. yomoke okay, please eh, let's just allow all of this to pass let's allow peace to reign okay just hold on for me let me call Unamdi. call, call, the useless boy let him come ní ìbéèrè ibi. nnamdi nnamdi. yes who is it. It's me now, Akorede. Please come out. Oh, Akord, uh, eh, eh, I, I, I'm coming. Thank you. You do well. Hey, <laughs> hey, hey, This Akorede is funny. Oh. Eh? Akorede, hey. Why you why you thinking that the eh, good for nothing human being? yeah? Somebody that you should just drag by the by the neck and bring him outside. You are there saying thank you. <laughs> you are minding Korede. na so e dey do im olio in fact if i hear say im dey beg shit comot for im anus i no go doubt am one bit our house pastor. Ah, hmm. ah rọmọkẹ ah, ah, ah, that one no fit be no fit no be true na eh he he he just like to dey you know make everything dey go serere werere. comot dat thing dis thing o na another level e dey i no be religious person o oh, but i sabi say the bible talk say time for peace dey and time for war sef e dey but our oga here ah, yeah. na every time na him dey make peace o oh. so. mama chichi don't mind romoke oh. she's only joking i have my war time too But I mostly choose peace because for me, it safer and cheaper. Look, look at him. Eh? With his two left leg. Don't pray from one woman to the other. Often eh. boss, yeah, often boss, just uh, one day. You go that stand place where you take on and there you go follow go if, back. If now because of this reason, una call me out. I, I, I go rather go back to wetin they do before because now only one ticket I get. After this time, I get another schedule uh, us, for us night. Again. Guy, calm down now. Calm down. And then you tell me. I called you, you and what, not what them. What is happening? it is the cleaning of this compound. and if if na that one, it should not be anywhere anywhere now. Shebi Oga caretaker was here this morning, and he specifically instructed the ladies to continue with the cleaning, and and only if men wan support them. And as for me, <laughs> Nnamdi okafo, my father's first and only son, I no fit come this compound come dey sweep for anybody. <laughs> i wonder who sweeps your room sef. well <laughs> that one dey left for you to know keep wondering except you want to come and see for yourself. aba nnamdi chill now show the lady some respect and we are not. Eh, then warn her to stay off my case I, I i can't stand here and make one woman just dey insult me anyhow. Um, no, no, it, is, it is not your fault no it is not your fault if at all at all. Uh, you you can see. you you you you, are here it, if you move if if you say they fit move house like this. you eh? say all all all all all of una dey see just one word again. make dem move house like this just one word again you no fit even get cleaner job for my country. just one word again and and i go comot for here. comot if you wan comot abeg enough of all this empty empty threat wey una get. raw market it is <laughs> okay raw market please it is okay mama chichi calm down it's enough guys eh it's enough raw market enough please mama chichi calm down calm down it's enough fight for today and fight is not always the best way to conflict resolution. Mm, now yeah. this is what i think should happen nnamdi calm down now this is what i think should happen though the caretaker said the men should assist if they choose How about we help out during end of the month sanitations? Um, Elim, that's that's your own pre um, prerogative. Oh. If you like, ask Mama Chichi to show you janitor overall. In fact, self, get ID card. Oh. But as for me, Namdi, what I don't do in my father's house, I won't travel all this mile to come and be doing it in another man's house. Ha, you are just an egocentric sports brat. That is what you are. Hey, Romake, mind your words. You don't know me or how I am raised, so watch it. Namdi ah no be man you be i say calm down and besides no one is turning anyone into a cleaner all i am saying is let's do what is right nobody is anybody's fool if you are to be in their shoes you will also protest. biko gbekoya o tell him because i think his, his his ears is paining him tell him that his rent in this for this yard no cover uh, cleaning services too. well now waiting women dey for for this. oh, compound. please come yeah. off it nnamdi just come off it that's too harsh and please let's decide and save time. ne ne ne yenu. Mama Chichi, hey eh, guys, this is what I feel should happen. Every end of the month sanitation, the men will assist in clearing the grasses behind the house, rake it and burn. Even if we are to look at it, the women won't be sweeping and cleaning the toilets and still expect them to carry machetes and start cleaning every month end. Nah, eh, I would accord you'll be man. Is Yoku. Is it good to correct? Mama eh? Chichi, Mama Chichi, this is not about being correct or wrong. It's just the right thing to do. So Unamdi, my guy, now my guy, you be. Oh. Let's just do the right thing. Let's do this, and when others come, we will inform them. Oh, okay. Uh, accord. I I've heard everything you said. Uh, can I return to what I was doing before before you interrupted me for oh, all this pet talk? Absolutely, absolutely. Why not? Hey, Akorede, eh, thank you very much. Welcome. Hey, you are such Mama a wonderful Chichi, person. Like oh, I said, thank you. God just bless the right you. thing to do. Thank you very Officers, that's the thief. Ah, Bayo, what are you doing Madam, here? Madam, you have to come with us right now. Ah, uh-uh. for what exactly, officers, if I may ask? This man right here accuses this lady of theft. Ah, uh-uh. Bayo, what is going on? <laughs> are you serious right now? I thought we had gone over this and I don't beg you now. And you say you don't forgive me. Why you can't bring police to my house? Why no go bring police me? come your house? Why no go bring police? Okay, of course, I forgive you the first time. Eh? Thinking it's going to be the last time. But I don't know say you be professional arm robber. Not only gun you no get. Ah báyọ̀ police mo mọ̀ kú wọn ti kú rọ́mọ kásìlẹ̀ páyà ṣe padà lù báyìí. ìyá amúfú eh, so no be say you just dey sleep with man for money. ìyá amúfú eh, ìyá amúfú you dey steal their money. mi ò ń jalè. bíkọ bíkọ bíkọ eh, ìyá amúfú if you cannot help this situation just make sure you go and go to your shop go to your shop tagbele san who talk say i no dey help i dey do wetin i fit do well well iyamufu iyamufu please your best is not needed right now at all and please officers is there a way we can settle this in? Of course, of course we can. Just after she comes with us to the station. Ah, ah to now the let's go. Okay, okay, wait, please. Can I come along? Yes, yes, yes, you can. Enough of the questions, please. Let's go. Bayo, I swear, I know nothing about all this accusation you are presenting before me. Yeah, yeah, yeah. Me. If you mention my name again for that your mouth, I go punch am eh. All your mouth go just dey bleed. Take am away. Ah, I am dead. Me. ministry. madam na for ah. safety measure mo dey go mo dey go abeg. everybody make una come o. ìyàmùfù ìyàmùfù ìyàmùfù. dákun jẹjẹ sọ̀rọ̀ jẹ́ wíjẹnu mi rọmọkẹ́ don bring too much disgrace for this compound ẹ mm-hmm. eh, láàrin oṣù kan ah. àkọ́kọ́ náà she bring one man like this wey wonder wey get warapa she wan use sex kill am. ìyàmùfù. àṣepẹ́ Rọ́mọkẹ́ na thief wey we no know. She be professional olè olè gidi. Ìyàmú fún àgbàlagbà máa níyì. Ìwé ni máa di o, kò ẹ̀rẹ́dá sẹ́mi, kò ẹ̀rẹ́dá sọ́tẹ́nu mi o. Officer ṣe take her away. á ní nǹkan àjọs náà kọ́ èrè àkọ́ èrè. House Palava continues next week and it's brought to you by Selmo Media in conjunction with Tribal House Media. Created by Sele Aneni, written by Olajax. Starring Joy Okoli as Mama Chichi, Uiwa Oyelaron as Akorede, Rita Chukwuemeka as Iyamufu, Oluwabukola Odetairo as Romoke, Daniel Ediapoyan as Innocent, Nisi Francis as Nnamdi, Ola Jags as Bayo, Ebenezer Shobowale as Officer.